bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazo indongo y'ikaze indongo y'ibiganiro vy'uno mwanya hikaze mwese nshuti bakunze ubwindwa aribwo bwa nyuma leta y'uburundi cyo kibanza yaracugaye uzocegera agakomereka ntavuge yuko atabimenyeshejwe
unyibura amatari w'intara ya kayanza anise ndayizeye agabisha abo biyoboke b'umwigemeze biyangenda kumana baraye batahutse arabasaba gukurikiza ibyo basabwa n'amategeko y'uburundi atari uko naho ngo bazokwibonera turabigaruka ko ahandi hato mwavuze ko muzotuba hafi muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye hanyuma ibisigaye muzoza muratubwira mwatubwiye ko muzoza muraturemesha nawe ari mu baraye batahutse waremanga yuko bagiye gukurikiza ibyo basabwa mube hagufi y'amaradiyo yanyu muze gukurikira ino nkuru ariko imbere y'iyo nkonje ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze kubabwira mbande bababwire muri make ko abarwanyi ba al shabab bagavye ibitero ku makambi y'abasirikare b'umuryango umwe bwa afurika amisom ejo kwa mungu mu icungaro y'umurwa mukuru mogadisho aho abasirikare bane ba uganda bahishwe nk'uko amakuru ava mu gisirikare ca uganda avyemeza igisasu gikomeye cane caraturitse kirumvikana muri district ya bulomarer ni ku birometero ijana na mirongo itanu mu manuko bwa mogadisho mu nyuma hakurikira gutana mu mitwe gukomeye hagati y'abarwanyi ba al-shabab n'abasirikare ba amisom nk'uko ayo makuru nyene abandanya abivuga umuvugizi w'igisirikare ca uganda general richard karemire yemeje ko igisirikare ciwe catakaje abasirikare bane abandi batandatu barakomereka yongera avuga ko abarwanyi ba al-shabab mirongo itatu bishwe al-shabab yo ku ruhande rwayo yemeza ko yishe abasirikare ba uganda bagera kuri mirongo itanu n'icenda ibikorwa vyo guharura amajwi vyarabandanije ku munsi w'ejo muri Sierra Leone inyuma y'igice ca kabiri c'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku munsi wa gatandatu abarorerezi ba CDAO bavuze ko yagenze neza naho habaye iterabwoba ry'abajeje umutekano ku biro bimwe bimwe vy'amatora ibizova muri ayo matora yahuje umukandida w'umugambwe ya PC uri ku butegetsi Samula Kamala n'uwo mugambwe CLPP ukomeye mu itavuga rumwe na leta Julius Maada Bio bimenyekana kuri no wa mbere canke kwa kabiri mu kiringo ca mbere c'amatora yo kwigenekerezo rya ndwi ukwezi kwa gatatu witoje ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta wahoze mu gisirikare Julius Maada Bio yatsinze n'amajwi mirongo ine n'atatu kw'ijana ku majwi mirongo ine n'abiri kw'ijana ya Samula Kamala yitoje ku ruhande rw'umugambwe uri ku butegetsi ibwirizwa nshingiro ry'igihugu rivuga ko uwutsinda abwirizwa gukwiza amajwi mirongo itanu kw'ijana ari naco gituma yaciye asubirwamo umukuru w'igihugu ca korea ya ruguru kim jong un hamwe n'umukenyezi wiwe kuno wa mungu baritabiriye igiteramo c'umuziki cabereye pyongyang cari kiremesheje n'umurwi w'abaririmbyi wo muri korea y'epfo inyuma y'ico giteramo camaze amasaha arenga abiri kim jong un yarabonanye n'abo baririmvyi yongera yifotozanya nabo bwabaye ubwa mbere mu myaka irenga icumi ata muririmbyi wa korea y'epfo aja muri korea ya ruguru mu gihe imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri isa n'igira inagurwe aho abakuru babyo b'ibyo bihugu bimirije kubonana radiyo ijwi rya amerika murayumva ko fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze ikiganiro cacu tugihere mu y'umutekano abantu babiri baraye bapfuye abandi cumi na bane barakomereka batewe grenade aho bari mu bunywero buri ku mutumba wa rugari giteramo ni muri komune gitega y'intara ya gitega mu gihugu c'uburundi polisi y'uburundi imenyesha ko babiri muri bane bikekwa bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza inkuru tugikurikiranira hagufi muza gushobora kumenya vyinshi kuri yo mu makuru yacu yo hanyuma intwaro n'igipolisi mu kayanza turi mu gihugu c'uburundi nyene biriteguriye guhangana n'abayoboke baze biyangenda ku mana baraye batahutse bavuye mu gihugu c'u rwanda ibindi kuri no nkuru mu nkuru twateguriwe n'umenyesha amakuru wacu ingozi jean bosco ndarurinze ubwindwa aribwo bwa nyuma leta y'uburundi icyo kibanza aracugaye uzocegera agakomereka ntavuge yuko atabimenyeshejwe inshuro indwi zose buramatari w'intara ya kayanza aniseti ndayizeye yasubiyemwo iryo jambo rigabisha abazokwihenda bagasubira gusengera mu kibanza cy'ubusinde kiri muri komine ya gahombo iryo jambo rigabisha ryatumberezwa ku bayoboke b'inyigisho z'umwigemeze biyangenda ku mana bo mu makomine ane y'intara ya kayanza bagera ku majana abiri na mirongo irindwi na batandatu muri abo abarenga ijana baturuka muri komine ya gahombo isanzwe ibarizwamo umutumba wa businde si ku busa buramatari w'intara ya kayanza yagabisha cyane kuko uwo mutumba ari wabaye imbarutso y'amatati hagati ya leta y'uburundi n'abayoboke baze biyangenda ku mana ariko imbere yo kubagabisha buramatari yabanje kubibutsa ko gusenga bigengwa n'amategeko muremera neza yuko leta y'uburundi hariho amategeko agenga amadini n'ingene abantu basenga mu gihugu murabyemera muremera neza yuko ata murundi n'umwe arekuriwe gusengera ahatemewe n'amategeko ntimwishuye ntimwishuye bivuga yuko nubwo mwagarutse muje gusubira kugarukana ka kajagari kari gahitiye sibyo none nibyo mugarukanye twebwe turabakiriye nk'abavukanye kandi turemeye kuzohafasha ibikenewe byose bishoboka byose mu gihe cyose muzaba mwemeye gukurikiza amategeko abajeje intwaro bababwira n'abajeje umutekano muri uko gukurikiza amategeko uramutswa intara ya kayanza yabarekuriye gusengera imuhira mwe ma- mwavuze ko muri abakatolika muremerewe gukurikiza gukora ibikorwa byose byo gusenga mu gihe ekereziya katolika ariyo ibabwiye uko mubikora atari uko nohanura yuko umwe wese yoca ashinga umusaraba iwe muri saro cyangwa ahandi mugabo iwe we n'umugabo wiwe cyangwa n'umugore wiwe n'abana biwe mugasenga iyo mana kuko noneho na jena mukatolika bavuga yuko hatazoja mu ijuru idini hazoja mu ijuru umuntu sibyo none we naza gusenga ugasengera muhiri wawe ntawe uzogukoma mu gihe udate- uda- udahungabanije umutekano w'ababanyi umukuru w'igipolisi mu ntara ya kayanza yabakuriye inkoni ku gishitsi ko yiteguriye guhangana nabo mu gihe borenga ku vyo buramatari yabasavye ikibanza cy'ubusinde ubu twarakifashe n'ikiwacu kirimwo abajijwe umutekano ni kambi ntabwo twifuza guterana ama- amabuye nk'uko byabaye mu myaka iheze turazi ko tuvukana turi bamwe twose rimwe twese turabarundi ntihagire umuntu aza azanye agati matare ko kuyumvira gukora ibihitiye muri iyi myaka iheze twebwe n'ukuri turabakunda kandi mwe murabizi niyo mpamvu twabakiriye uko mubibona ariko uzokwiyanka akumva atikunze akaza gusitana n'inzego z'umutekano twariteguye bikwiye bisumbirije ndetse uko mwari mubizi mu myaka iheze uwabaserukiye aho bashikiye ku kibuga cy'umupira w'amaguru ca gatwaro yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko y'igihugu tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyene mu bandi nk'uko byari bisanzwe abatujejwe m- mwavuze ko muzotuba hafi muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye hanyuma ibisigaye muzoza muratubwira mwatubwiye ko muzoza muraturemesha ku izina ry'aho yaserukiye yanemeye ko bagiye kugamburukira amategeko y'indongozi z'ishengero ekereziya y'abayoboka buramatari yabivuze aravuga yuko twemera ekereziya turavuga ati turayemera hanyuma aravuga ati muremera umusubizi wa petero turavuga yuko tumwemera kandi koko turamwemera hanyuma twebwe icyatumye dusenga ukwacu ryaribonekegwa y'umubyeyi bikira mariya je nizere yuko uwo bizonanira kuja gusengera muri ekereziya bamuhaye umuco azokwimenya atarinze kugorana nk'uko babivuze intara ya kayanza yakiriye abayoboke ba zebiya ngendakumana batahukanywe mu burundi bavuye mu gihugu cy'u rwanda kuri uyu w'imana bari mu baciye ku mupaka wa gasenyi nemba mu ntara ya kirundo bagera ku gihumbi n'amajana atandatu na bane iyo ntara ikaba yiteze ko ishobora kwakira umwanya n'umwanya abandi ku mupaka wa kanyaru yo hasi muri komine ya busega y'intara ya ngozi mu kayanza mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze arakenuye kuri iyo nkuru turaza rero kubandanya tuyikurikiranira hagufi kugira ngo tubabwire ibyo abandi bahava batahuka mu masaha ari imbere tukiri mu makuru avugwa mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi abanyagihugu bo mu ntara ya Muramvya basaba urucanco rw'ibitungwa mu buryo bwihuse urwo narwo ni urw'impene hamwe n'intama ari nazo zibangamiwe n'indwara y'akaranda yateye mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi menyesha amakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye Muramvya kuturabira uko vyifashe amezi hafi anaraheze hamenyekanye ko hari indwara y'akaranda yateye ibitungwa ahanini bigizwe n'impene hamwe n'intama mu ntara zimwe zimwe z'igihugu uko iminsi ihera niko iyo ndwara igenda ifata ibyo mu ntara zihana imbibe intara ya muramvya iheruka gufatirwa ingingo yo kugara amasoko nka yose adandarizwamo ivyo bitungwa vyongeye ko bitazosubira no guturutswa ngo birishirize ku misozi mu ntumbero yo gukingira ibitarandura indwara ariko rero abanyagihugu ari nabo borozi bavyo babona ko izo ngingo zishobora gutuma amagara yabo asinzikara ni ukuri kuko abantu bato bato tubeshijeho n'ibitungwa bito bito nyene nkuko nyene ibitungwa nyene birakomeye nk'igitungwa umva ngo kishugana mu nzu nkijya kwipanye kidasohoka ngo kugira ngo ingwara nakamara amazi natwe tuzoba tugowe hatuzoba tunyariwe uko nizosaba kuronka ivyo nizosanga twamenye ko ubugorwa mbere kwanza abanyagihugu nuko ko kubuza nk'igitongo burimo nk'ungaho wocujahe none ko byamaze kugenda uko dushike utaha ahubwo muzamukoze mba ko mwamaze kumenya kuva kera umva va mu cumi na rimwe ntaciye iminsi muri rusangi abavyeyi batari bake bikora ku bitungwa igihe bagomba kuriha amafaranga y'ishure ku bana biga muri kino gihe bari mu karuhuko ka pasika abavyeyi bari mu maganya y'aho bazokura ayo bazoriha inyuma y'iyi ndwi basubiye kwiga igice ca gatatu kirangiza umwaka w'ishure nk'umuntu afise abana biga kugira aronke amahera y'ishuri yahora arinda gushora nk'igitungu nayo ubu nta kindi kintu covamwo nk'amahera menshi agwiriye kugira ugure nk'amakaye wongere utange nka minerevare y'abana udashoye nk'igitungu muca mwikora ku bifungurwa oya ntavyo umuntu yoronka agurisha ivy'ibifungurwa bizana amahera menshi nk'intudo nk'igitungo ibi bitungwa nivyo bidufitiye akamaro hamwe ibi bitungwa bitahabaye natwebwe turapfa turahwera none wibaza ko abana badasubira kwiga baca baguma muhira none nibadasubira amasomo yakura hehe uriya wo babivuga ari ku kazi azojana umuryango we twebwe ari wacu natwe baraguma muhira iyugagwa ry'amasoko y'ibitungwa risubiza inyuma n'ubutunzi bw'ibigega vya komine bazi ubwenge melanse cegera c'umunyamabanga wa komine rutegama avuga ko bagira uruhombo rw'ibice bitanu ku ijana vy'amafaranga bahora binjiza ku munsi eka n'abadandaza bo muri ayo masoko bavuga ko bahahombera aha ni ku isoko ya gitanga imwe mu masoko y'ibitungwa abadandaza bo muri komine mbuye bashoreramwo uyu ni umudandaza w'uburo bwengwamwo inzoga tuhasanze yidoga avuga ko batakironka abaguzi dusaba ibyo bitungwa bito bito ko byasubira gushoka mu masoko kuko bituma n'uba afise ikintu kica kigurwa kija guhigwa na wa undi yashara ka gahene namba ari uwashoye igitoke canke agashoye inzoga igatuma itanyogwa kubera ya mahera b'abanyamugarama bahora bazana canke abanyabujumbura canke b'abadandaza b'impene bahora bazana bataje igata bituma isoko ikirema ibintu vyaho bitagurwa umuntu yagenda guma yidoga kubera ibintu byashoye kubera bitagurwa kubera ata mahera aba ariho umuntu ashoye nk'impene namba yigurije nk'ibihumbi mirongo itandatu ashobora kuba acagura ikintu ca mirongo mirongo ibiri harahagura impuzu uwo impuzu akaba yarosa agahengwe araza gusuma ibindi nk'imasoko ashokamo amahene nk'ubu nta mahera ahari kubera izo mpene zahora zishoka ufise ikintu akagurisha nta kintu na kimwe utashikirwa amahera abonetse mu isoko
hamwe ingingo yo kudashora ibitungwa yoguma igihe kirekire abanyagihugu bavuga ko amafa ashobora kubatera kuko umwimbu wose bashobora kuwurangiriza mu masoko bica bituma umunyagihugu muto muto aho yokwikoze kuri ako gatungo amaze guterwa n'ingorane ikomeye ugaca usanga afise utwimburwa mu nzu ca yikora kuri utwo twimburwa turi mu nzu akatujana mu isoko umuryango ugaca usigara ukomerewe ku bw'inzara kuri ico rero aho babujije ibyo bitungwa gushoka ugaca uraba n'isesagura ry'imwimbu abantu boba bari barose mu misi za gatoya abantu barahasiga ubuzima ku bw'ivyo abanyagihugu basaba urucanco rw'ivyo bitungwa mu maguru masha amazi atararenga inkombe ubujejwe ivyo bitungwa nese umushikiranganji araba ivy'uburimyi n'ubworozi ayo mategeko si wayazi twe dusaba yuko iyo miti nayiturungikire yongere ace atuvuriye ivyo bitungwa imisi igeze aturekura akanka nawe twebwe tuca tuva mu kazi nawe nyene sinzi ko kazotera imbere tudafise ibitungwa nimenya yuko ni urucanco hanyuma urucanco rugenze neza natwe turindire nitwaja gusoma dore giti tumwana ntiyiga zobazi ayo tuyokura amahera azotubabarira turindire mugabe bitevye naho azomudutera tuce tumugumye dusubire aho twahora muri nyakatsi urucanco turarukeneye rwose turarusavye niruze rudufashe ntitukagira ingorane kumwe bavura mugiga ntitwari tuziyiva n'abarya bari imbere bazi vyose amakuru dukura mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ni uko urwo rucanco rushobora kubashikira mu misi ya vuba bukaba bumaze gutegekanya ko isekeza ryo gucanca ibitungwa rishobora gutangura itariki icenda z'uku kwezi kwa kane urucanco rukazotangwa kuri gusa mu gihugu cose ariko intara cumi na zibiri akaba arizo zizotangurirwako zitandatu zizoba zisigaye zikazokurikira mu nyuma nk'uko ayo makuru abandanya abimenyesha mu ntara ya muramvya diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse arakenuye kuri iyo nkuru tukiri mu gisata co korora mwari muzi yuko umuziki ushobora korora gutyo ingurube ikagurwa amafaranga ashobora kugurwa inka mugenzi wacu Asumta Kaboyi yanyarukiye ku rugo rw'umugwizatunga yitwa Sina Gerard amubwira ko yabigenjeje reka dukurikire inkuru yaduteguriye
iyo ingurube yumva umuziki yumva ko ibicecetse icecetse nta mbaraga ita igata imbaraga imbaraga izikura he mu byo yariye badata imbaraga ijya bikeya za ziva mu giturage ziba ziri gusakuza iyo zisakuza zita imbaraga zigakenera kurya byinshi
aha turi ntabwo ari mu nzu z'urubyiniro nk'uko hari uwabikeka atyo ahubwo ni mu kiraro cy'ingurube bwana hakizimana teofile umukozi w'uruganda urwibutso ruri kuri nyirangarama mu karere ka rurindo niwe wadutambagije ubworozi bwabo ari nako adusobanurira ubusanzwe iyo winjiye ahantu hororerwa ingurube usanganirwa n'umunuko ukabije ubundi ukumva urusaku rwazo zicishamo zikarwana mu biraro by'izi ngurube zororerwa kwa nyirangarama bigusaba kugera kuri buri kiraro ngo ubashe kwemera ko hari amatungo arimo usibye umuziki mwiza ugenda wumva aho ugeze hose kuko buri kiraro hamanitsemo imizindaro bigusaba kurunguruka mu kiraro kugira ngo urebe ingurube ziba zisinziriye nta n'imwe y'inyagambura uko guceceka ntizivuge aborozi bazo basobanura impamvu yabyo uyu ni bwana teofili hakizimana umukozi wo kuri nyirangarama izi ngizi ubundi bazigabura kabiri ku munsi mu gitondo nimugoroba gusa ubundi zikirirwa zirya zicecekeye ubwo muranyura hose urasanga zisinziriye muri birabo byose ingurube zirimo ariko urumva ntacyo wakunda hanyuma se iyi muziki baramutse bawufunze nk'ubu ubibwirwa n'iki uhita ubona hari ikinyuranyo ni ukuvuga ngo umuziki bawufunze wenda ako kanya ntabwo byahita bigaragara kuko bya bindi byabaye mbere biba bikizirimo ariko hashize nk'umwanya wabibona zakumva zitangiye gusakuza niyo mpamvu uyu muziki muri kumva ntabwo ari ku manywa ni amasaha yose amanywa na nijoro umuntu ahora kuri makumyabiri n'ane ubishinzwe ushinzwe izi ngurube ahora ahinduranya imuziki ashyiramo ashyiramo ni ukuvuga nyine ngo iyi iyi ni radiyo ni sede bashyiramo iyo irangiye bashyiramo indi ubwo rero hari umuntu nyine nkuko bafata ikuriza hari umuntu icyo cyumba kiraramo agira ati radiyo n'imiri irahindagura abandi borozi b'ingurube bavuga ko iri tungo ribahenda cyane kuko zirya kurusha ayandi matungo yose ariko izi ngurube zororerwa kuri nyirangarama zifite itandukaniro n'izindi hakizimana teofili yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko ingurube borora zirya bike kuko amasaha menshi ziyamara zisinziriye izi ngurube twari tuvuga ngo ni uruganda rw'ifumbire mu giturage gisanzwe ku mbuga yawe y'ukubuye iyo utonoye igitoki ugahata ikirayo kijyana mu ngarani twebwe rero bya bishishwa bya bihatirwa ibisigazwa by'inganda zacu ibisigazwa abakiriya ba- ba- ba- bagira muri resitora nibyo bigira bitera ibiza bigatunga izi ngurube ni ukuvuga ngo izi ngurube ntabwo tuza kuvuga ngo tugiye kugura ibintu twebwe nta kibazo dufite ni igisuki hari amaganga hari ibyo zi- ziba zataye yafumbwe tukaba turayibonye ariko byacu ko twanyujije muri ya ngurube ya ngurube tukaduha amafaranga n'iyafumbe tukadukenera tukayibona ubworozi bw'ingurube bw'uyu munyemari bumutwara bike kuko azigaburira ibyo aba yasigaje mu yindi mishinga myinshi agira uyu mworozi avuga ko amaze kugera ku ngurube magana inani iyo agurishije ingurube ikiri ikibwana ntajya munsi y'ibihumbi ijana na makumyabiri turazigurisha nka ya mishinga ikenera guhingura aba- abaturage baza kugura bakagura ahangaha iki nanone abakozi bacu ku minsi mikuru iyo bakeneye inyama twebwe tuyahuteye dufata muri ayo matungo yacu tworora tuka- tukabagira bakajyana mu rugo none ingurube yacu rero ni ukuvuga ngo ntabwo tujya gu- gucirikanwa n'umuntu twe dushyira ku biro ni ukuvuga ngo i- i- yaba ikibwana yaba ingurube nkuru i- ikiro ni ibihumbi bibiri iyo ihaka ibi kiro ni ibihumbi bitatu ni uko tugurisha dushyira ku munzani ubu nk'iyi nkuru y'ibiro bi- ibi bi- twabonye ifite ibiro byinshi ishobora guhagarara nk'ibiro bingahe hari n'ishobora kujya mu biro magana ane none se ingurube ushobora kugera ku bihumbi magana inani magana inani gusa Eh, byanarenga ingurube imwe ingurube imwe ushobora no kugera no kuri miliyoni
ugereranije agaciro mu mafaranga ingurube ze zifite ntikajya munsi ya miliyoni magana atanu mu mafaranga y'u rwanda uyu munyemari ufite n'ibindi bikorwa byinshi agira inama abantu bose bifuza gutera imbere ko batajya bagira umurimo n'umwe basuzugura aya matungo akundwa na benshi kugeza n'ubwo bamwe bazishakiye utubyiniriro bamwe bazita akabenzi anasuzugurwa ariko n'abatari bake ku buryo atari buri wese wakwifuza kuyorora benshi bazinenga kugira umwanda ukabije abandi bakazishinja ubusambo burenze nyamara abayakunze bakayorora bemeza ko nta tungo rigira amafaranga nk'ingurube asumta kaboye ijwi ry'amerika mu karere ka rurindo mu ntara y'amajyaruguru y'igihugu asumta kaboyi harakoze rwose kuri iyo nkuru yadutunganirije mu kanya turakubitira mu ikambi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko imbere yaho twabwira ko ishami rya onu ryitaho iterambere rimenye- pnud rimenyesha ko bitarenze muri bibiri na mirongo itatu akarere ka afurika yo munsi ya sahara kazoba kabarizwamo ica kane c'abakiri bato ku isi yose pnud irongera ikavuga ko kugira ino saha ako karere ariko ka mbere kabarizwamwo abakiri bato benshi ariko none afurika iriteguriye guhangana n'ikibazo c'ikena ry'akazi n'amashure abahinga ico kibazo basigura ko kikigoye kwishura kuko amakaminuza menshi ubu yuzuye muri afurika umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri senegal sophia christian yaduteguriye urukurikirane rw'inkuru kuri ico kibazo muri senegal iya mbere murayumva mu ijwi ry'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana umwarimu arigisha isomo ry'amategeko insa diyope ni umwe mu banyeshuri yibereye hanze arareba nk'uwarambiwe niba ushaka kubona intebe bigusaba kugera hano saa sita cyangwa saa tanu kandi amasomo ari butangire saa cyenda ariko umwaka ushize avuyemo basozaga amasomo saa munani z'amanywa ni ibintu bimenyerewe muri kaminuza y'i Dakar yitiriwe Sheikh Anta Diop insa ni umwe mu banyeshuri basaga ibihumbi bitatu mu mwaka wa kabiri mu ishami ry'amategeko ariko icyumba kigari bigiramo gifite intebe ibihumbi bibiri gusa avuga ko nubwo yarasa ubusobanuro bwa mwarimu azafotoza note akazisoma mirongo itandatu ku ijana by'abanyeshuri ba kaminuza yitiriwe Cheikh Anta Diop batsinzwe ibizamini umwaka ushize abakozi n'abayobozi bavuga ko ubucucike bw'abanyeshuri ariyo ntandaro yo gutsindwa iri shuri rigenewe kwakira abanyeshuri bakabakaba ibihumbi makumyabiri na bitanu ariko uyu munsi rifite abasaga ibihumbi ijana kimwe n'izindi kaminuza ku mugabane wa afurika Cheikh Anta Diop ibonekamo ubucucike bukabije abanyeshuri barara babyigana bavuga ko mu ijoro hashyuha cyane kandi bakunda kubura amazi martine mendi yiga mu mwaka wa gatatu ararana n'abandi bakobwa cumi n'umwe mu kumba gato cyane karimo amarira atatu agerekeranye aragira ati twarabimenyereye tubaye muri ubu buzima umwaka wose guverinoma ya senegal yatangije amavugurura akomeye mu mashuri makuru kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ishoramo miliyoni magana arindwi mirongo itanu z'amadolari ni ukuvuga miliyaridi magana ane mirongo itatu z'amasefa mu myaka itanu ishize umuyobozi mukuru w'iyi kaminuza ibrahima tiyub yabwiye ijwi rya amerika ko bashoye amafaranga menshi mu bikorwa remezo kurusha indi myaka yose yabanje on a dépensé deux fois plus aragira ati mu myaka itanu ishize twakoresheje amafaranga menshi inshuro ebyiri kuruta yakoreshejwe mu myaka mirongo itandatu ishize nos 60 ans euh, d'indépendance.
impamvu byihutirwa iragaragara hafi kimwe cya kabiri cy'abanyasenegali bari munsi y'imyaka cumi n'ine birerekana ubwiyongere bukabije bw'abaturage mu gihe cya vuba kandi umubare w'abasoza amashuri yisumbuye urazamuka cyane senegali irimo kwagura za kaminuza ziriho iri no kubaka izindi kaminuza ebyiri hanze y'umurwa mukuru dakar hari kaminuza y'iyakure yatangijwe mu bihumbi bibiri na cumi na kane kandi hari abanyeshuri guverinoma iha buruse zo kwiga mu mashuri makuru yigenga yihariye kimwe cya gatatu cy'abiga muri kaminuza bose yusuf uwataha ni umuhuzabikorwa w'umushinga w'uburezi mu mashuri makuru mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi ubumenyi n'umuco unesco aravuga ko senegal irimo guhangana n'ibi bibazo kandi itanga urugero rwiza mu karere ariko kandi aratinya ko amavugurura aje impitagihe asanga byakabaye byarakozwe mu myaka cumi n'umunani ishize abanyeshuri ba kaminuza yitiriwe Sheikh Anta Diop barahangayitse kubera ubuto bwayo ntibahwema kwigaragambya kubera imibereho n'imyigire mibi rimwe na rimwe igahoshwa babamisha y'ibyuka biryana mu maso n'amasasu atica jean pierre mendi ari mu mwaka wa kane mu ishami ry'amategeko Si on nous avait dit que les réformes vont nous permettre de aravuga ko icyo yari yiteze kuri aya mavugurura ari impinduka mu miyoborere kwihutisha ibizamini no kubikosora ndetse no kuzamura imibereho yabo ati ibi byose barabitwijeje ariko nta na kimwe kirakorwa aller, aller, aller, aller vivre, aller les apercevoir.
imyigaragambyo yo mu bihumbi bibiri na cumi na kane muri iyi kaminuza yari injyanamuntu umupolisi yarashe mu mutwe umunyeshuri witwa basiru faye wigaga mu ishami ry'imibare ahita apfa uwo mupolisi yaje guhamwa n'icyaha cyo kwica akatirwa imyaka makumyabiri akora imirimo y'agahato kuvubwa imyigaragambyo ntiyongeye gukara ariko impuguke zisaba senegali kongera umwete mu mavugurura kandi bikihutishwa
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nuko rero nshuti bakunzi twari twababwiye ko hari inkuru zitandukanye zo mu makambi ariko tubibabwira muri make ni uko abarundi bahungiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo basaba kuronswa amazi meza basigura yuko ikibazo c'amazi mu makambi atandukanye kikibakomereye iyo nkuru tuzoza turayikurikirana uko umwanya uza urata- uri- uraja imbere hama tuze turababwira uko ico kibazo kiza kirakemuka mu kanya turava duhanagahindukira ariko imbere yo gusezerano kano karirimbo ka ivan buragane kitwa heaven
Hey. Yo, boy, Buravan. Bobo Prone the beat. I never count my days, days count for me. Ooh, bongo feet day, every day go better. Wonderful. Nangu kashaka kumenya uko waramutse. Mu munsi sinuza nazo ko wiriwe ireka. Neza yawe niyo yanjye ma. Ndi mu nyanja y'urukundo, ndi mu ndaro
mu masaha ari imbere ibiganiro bimwe bimwe tubatumiriye mu nshuti bakunzi ni nk'ikiganiro muri isanga muzakurikira kuva igihe cy'isaha cumi gushika igihe cy'isaha cumi n'imwe ku masaha yo mu burundi no mu rwanda igihe cy'isaha cumi na zibiri naho turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe cy'isaha imwe n'igice aza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika muranigwe tubasigiye kano karirimbo heaven ka ivan buravan diane nahazo mari kumwe kuri mikoro na magirili ya bero twemye muti mugire indwi nziza
Light is what I see in your eyes, full of love like a sea. In my heart, oh, ni mama wanwa yumutima kandi babe nera santima yundeka mbivuge mbisubiremo You so sweet.